murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm ijana mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ijwi ry'amerika riravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri uganda muradukurikira kuri voice of muhabura ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza mbahaye ikaze kuri aya makuru ya radiyo yanyu yo kuri uyu mugoroba nyuma y'umwaka impunzi z'abarundi ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo zitaratahuka kuri uyu wa kane ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryajyanye mu gihugu cy'uburundi impunzi z'abarundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zari mu nkambi ya murongwe iherereye mu burasirazuba bwa kongo
yewe ndifuza yuko abanyarumonge bonyakira neza hama kubera nsanzwe ndi umupebresi nta magara ngira bakazomfasha no mu kubaka inzu kuko ntabyo nokwishobotsa ndashaka ko bonyakira neza icambere maze mbona n'umuryango wacu kigira kabiri nacyo turonka umutekano kigira gatatu dusaba ibintu by'ubuvuzi abo ni bamwe muri izo mpunzi tukivuga ku bijyanye n'impunzi abana b'abakongomani bari mu nkambi ya kiziba ni mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda batangiranye uyu mwaka w'amashuri wa bibiri makumyabiri na kane bibiri makumyabiri na gatanu imbogamizi zijyanye n'ibikoresho by'ishuri muri nigeria leta ya borno yahaye imfashanyo abaturage amagana nyuma y'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yabibasiye aho abantu mirongo itatu bapfuye bazize iyi myuzure abandi ibihumbi magana ane yabavanye mu byabo naho perezida wa gineya bisawu omaro sisoko embaro yatangaje ko ataziyamamariza manda ya kabiri mu matora yo mu kwezi kwa cumi n'abiri izi nkuru twabateguriye hamwe n'izindi ku buryo burambuye ni mu kanya gato bungume hafi turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi israel yatse uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwayo abanyamakuru ba televiziyo al jazeera yo muri qatar edi rwema abaha inkuru ibi bibaye nyuma y'amezi ane israheli ihagaritse al jazeera gukorera muri icyo gihugu aya makuru yatangajwe n'ibiro bya leta bishinzwe itangazamakuru mu itangazo ni tsan chen ushinzwe itangazamakuru yashinje al jazeera gutangaza amakuru y'ibihuha no kwandika inkuru zibiba urwango ku banyaisiraheli isoko yavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp yavuze ko kuri ubu icyo cyemezo kireba abanyamakuru bane gusa iyo soko ivuga ko abandi banyamakuru barimo abatunganya amavidewo n'abafotora bo bagifite uburenganzira bwo gukora gutunga ikarita y'ubunyamakuru muri israheli ubusanzwe si ngombwa kugira ngo ukore itangazamakuru muri icyo gihugu ariko utayifite biragorana kubonana n'abategetsi walid omar uhagarariye al jazeera muri israheli na palestina yabwiye afp ko bataramenyeshwa ko abanyamakuru babo bambuwe uburenganzira bwo gukorera muri israheli igisirikare cya israheli kenshi cyakomeje gushinja al jazeera gukorana n'imitwe y'iterabwoba ifite aho ihurira n'umutwe wa hamasi al jazeera yo irahakana ibyo birego ikavuga ko israheli yibasira abakozi bayo abayobozi muri ukraine bavuze ko ibisasu uburusiya bwarashe kuri uyu wa kane byahitanye abanya ukraine batatu bakoreraga komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare croix rouge kandi ko byakomerekeje abandi bantu babiri mu mudugudu uri mu karere ka donetsk perezida volodimir zelenski ku rubuga rwa x yagize ati ikindi cyaha cyo mu ntambara cy'uburusiya uyu munsi uwavogereye yagabye igitero ku modoka za komite mpuzamahanga y'umuryango w'ubutabazi croix rouge i Donetsk umudugudu wa Viroriyubivuka waje kuraswa nk'uko guverineri Vadimu Firashkin yabitangaje mu butumwa kuri Telegaramu avuga ko hari abantu bapfuye ibiro by'umushinjacyaha mukuru byatangaje kuri Telegaramu ko abakozi ba Croix Rouge bari bashyiriye abaturage ibyo gucanisha bizabafasha mu gushyushya amazu mu bihe by'ubukonje ibyo biro byavuze ko barimo gupakurura ikamyo ubwo icyo gitero cyabaga abashinjacyaha bongeyeho ko abakozi babiri bari mu bitaro umwe akaba yari ameze nabi cyane amakuru yacu tuyakomereze ku mugabane wa afurika muri nigeria amagana y'abaturage bo muri leta ya borno bahawe imfashanyo n'iyi leta nyuma y'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yabibasiye abantu mirongo itatu barapfuye bazize iyi myuzure abandi ibihumbi magana ane bava mu byabo inkuru mugezwaho na tim harris ishimwe uretse imfashanyo aba bahawe abandi bagaragara nk'abakeneye gukiza amagara yabo biriwe batwarwa n'amakamyo ya gisirikare abavana muri aka gace ko mu murwa mukuru mayiduguri muri leta ya borno bajyanwa ahatekanye guverineri w'iyi leta babagana umara zurum yaherekeje imodoka zarimo zitanga imfashanyo ejo kuwa gatatu abayobozi bavuze ko uyu mujyi urimo yagizweho ingaruka zikomeye n'imyuzure umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiza hezekiel manzo yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko umunsi umwe nyuma y'uko abantu bapfuye bazira imyuzure amazi menshi yavuye mu rugomero rwasenyutse yatwaye amazu abarirwa mu bihumbi ari mu murwa mukuru wa leta ya borno ibi kandi byashimangiwe na zubaida umar nawe ukora muri iki kigo wavuze ko imyuzure yatwaye hafi mirongo ine ku ijana by'umujyi wose uyu yakomeje avuga ko imibare bafite yerekana ko abantu barenga gato ku bihumbi magana ane bavanywe mu byabo yongeyeho ko leta itewe ubwoba n'uko uyu mubare ushobora kwiyongera ni mu gihe abagera kuri mirongo itatu bo bapfuye ishami rya onu rishinzwa impunzi hcr kuri uyu wa kabiri ryari ryatangaje ku rubuga rwa x ko iyi myuzure ari yo iteje ingaruka zikomeye kurusha indi yose yabaye muri iyi myaka mirongo itatu ishize perezida wa guinea bissau umaru sisoko embaru yatangaje ko hataziyamamariza manda ya kabiri mu matora azaba mu kwezi kwa cumi n'abiri embaru w'imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko yatowe mu kwezi kwa mbere k'umwaka bibiri na makumyabiri kugira ngo asimbure perezida wari ucyuye igihe jose mario vaz embaru yatsinze domingos simoes pereira na mirongo itanu na kane ku ijana by'amajwi kandi yari yemerewe indi manda itangazo rye ritunguranye rishobora guteza icyuho mu butegetsi no kongera ibibazo by'umutekano muke mu gihugu gituwe na miliyoni zigera muri ebyiri kandi gikunze kubamo kudeta nyuma y'inama y'akanama k'abaminisitiri mu ijoro ryakeye embaro yavuze ko umugore we yamwumvishije ko atagomba kongera kwiyamamaza yavuze ko uzamusimbura atazaba pereyira cyangwa abandi banyapolitiki babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi burayima kamara na nuno gomes na biyani cyakora nta bisobanuro yatanze cyangwa ngo avuge amazina y'uzamusimbura embaro wahoze ari umujenerali akaba yarabaye na minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa vazi yarazwe ibibazo bya politiki bimaze igihe mu gihugu aho guhirika ubutegetsi n'imidugararo byakunze kugaragara kuva gihawe ubwigenge na portugal mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze hedi rwema na timu ishimwe bamfashije kuyabagezaho ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi no kuri interineti mwakurikira aya makuru kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu muradusanga no ku zindi mbuga zacu musangaho ibindi biganiro kuri yutube na facebook aderese yacu ni vowa radiyo yacu amakuru ya radiyo yanyu ijwi rya amerika agiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abarwanyi bikekwa ko ari abo mu mutwe w'iterabwoba wa adf urwanya ubutegetsi muri uganda bishe abasivili makumyabiri mu ntara ya ituri ni mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru mugezwaho na edi rwema aya makuru yemejwe n'inzego z'ibanze zavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp umuyobozi wa polisi muri ako gace wavuganye na afp yavuze ko abo bishwe bari babanje gutwarwa bunyago mu gitero adf yagabye ahitwa babila babombi ku wa kabiri uyu yemeje ko mu bishwe harimo abagabo cumi na batandatu n'abagore bane yavuze ko abandi bantu bane bashoboye gutoroka abo barwanyi ubu bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro kuko bari batemaguwe adf irwanya ubutegetsi muri uganda imaze imyaka hafi mirongo itatu yarashinze ibirindiro byayo mu burasirazuba bwa kongo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda uyu mutwe watangaje ku mugaragaro ko ukorana na leta ya kisilamu urashinjwa kandi gukora ubwicanyi muri Kongo no muri Uganda. Hashize hafi imyaka itatu ingabo z'igihugu cya Uganda zifatanije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangije ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bigamije kurwanya no gusenya umutwe wa ADF.
tukiri muri kongo nyuma y'umwaka impunzi z'abarundi ziri muri iki gihugu zitaratahuka kuri uyu wa kane ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryajyanye mu gihugu cy'uburundi impunzi z'abarundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zari mu nkambi ya murongwe iherereye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inyinshi muri izi mpunzi zatahutse zivuga ko umwuka mubi wari hagati yazo n'abaturage b'abakongomani ari wo watumye basubira iwabo ni inkuru y'umunyamakuru vedasiti ngabo uri uvira aba barundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani bagizwe n'imiryango mirongo irindwi yahungutse kuri uyu wa kane inyuze ku mupaka wa kavimvira uhuza kongo n'uburundi ubwejwe n'amashyirahamwe ya aseri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ayibese akisheni eyidi ndetse na ayeride bamwe muri bo bari mu makamyo abandi nabo bari mu modokari za landekrizere bambaye udupfukamunwa bari bishimiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bari barambiwe n'ubuzima bari bamazemo imyaka irenga itandatu mu buhungiro kabaganwa pasikazi ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko ahungukiye mu ntara y'ibitoki muri komine rugombo yari amaze imyaka irenga ibiri yifuza guhunguka ariko ntibahungugwe kuri we abona ari ibitangaza kuba yasubijwe mu gihugu cy'amavuko twarifuje gutaha kuva muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri gushyika n'uyu munsi biranga mu mwaka uheze turagenda turafotogwa baratugirira neza turakora no ku mashini biranka turasubira biranka ubu rero tugize gutya imana itugirira ubuntu tubonye batwemereye ko dutaha ko twe twarategereje kera ko twataha kandi twumva twifuza gutaha kubaka igihugu cy'iwacu i burundi kugera n'iyi saha none birakunze twifuje gusubira iwacu twishimwe imana wakoze ibikomeye wowe wemeye kudukura muri kongo
aba barundi bari muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitatu bashimangira ko kuba bamwe mu baturage b'abakongomani barababujije gusarura ndetse no kongera kubakodeshereza imirima aribyo byatumye bafata ingingo yo guhunguka ndimugwimo edimo afite umuryango w'abantu umunani yavuye mu nkambi ya murongwe agiye mu ntara ya ngozi muri komine mwumba kuvuga ukuntu twari tubaye ngaha muri kongo naho nyine ntibyatworoheye ahubwo mbere twari tubayeho nk'abantu b'abacakara ni ukuvuga ko uko twari tubayeho n'ubu n'umurima twari mu murima ariko kugira ngo umuntu ajye gusoroma muri kambi ya murongwe n'ubu imirima yacu iraheze mu gahinga yo twayirimiye umuntu agize ngo ajye mu murima batora umupanga bakamwirukako nk'ubu nayifite n'agaporojene nakoze kuri mu muceri baca badupfungira amazi umuceri wumiye mu murima nagerageje korora utwororwa tw'ingurube ingurube ziraribwa barazinyaga abapolisi barazitwara ku buryo bavuga ngo naziguze ngo bidashyira mu mategeko ngo nta rukaratasi mfise wemeza ko ari zo naguze izi mpunzi kandi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zahungutse kuri uyu wa kane zirasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yazo kuko zimwe muri zo nta mazu ndetse n'amasambu zifite mu gihugu cy'u Burundi yewe ndifuza yuko abanyarumonge bonyakira neza hama kubera nsanzwe ndi umupebesi nta magara ngira bakazomfasha no mu kubaka inzu kuko ntabyo nokwishoboza nkaronka aho mba babimfashijemo je nshaka ko bonyakira neza icambere maze mbonana n'umuryango wanje ikigira kabiri nacyo turonka umutekano ikigira gatatu dusaba ibintu by'ubuvuzi bazoze baratwita ku kuvura gusa n'ubwo abo barundi bahungutse hari abandi barenga magana abiri mirongo itanu bari mu nkambi ya kavimvira bazajyanwa mu nkambi ya murongwe kuri uyu wa gatanu tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane minani fabienne yari amaze umwaka wose asaba ubuhungiro muri kongo ejo azajanwa mu nkambi ya murongwe nawe ashima uburyo bagiye kuva mu buzima bubi bari babayemo mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira baribayeho nabi nyene none ko tutajya ntange twaronka amezi atandatu aheze tutajya n'amazi ntituronka kujya kwacu nuko abana bavuye ngaha bakagenda gusayidisha niko twajya murifuza ko babafasha iki mu nkambi ya murongo ikintu twosaba gusa nuko tugezeyo twororonka indya hama tumaze kuronka indya tukaronka n'amazi ariko ikiri imbere nubwo woronka indya utaronse amazi nta kintu wobona didier numbi wa numbi ni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya murongwe yabwiye ijwi rya amerika yuko bahunguye abarundi magana abiri mirongo irindwi n'umunani bari mu miryango mirongo irindwi uyu muyobozi yerekana kandi ko impamvu bari bamaze umwaka urenga badahungura impunzi ari uko ikiyaga cya tanganyika cyuzuye gifunga umuhanda wa fizi buvira ubusanzwe aba barundi iyo bageze mu gihugu cy'u burundi ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya aseri izariha buri mpunzi idolari magana abiri z'impamba imibare yase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitatu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
amakuru yacu harakomeje turacyavuga ayerekeye impunzi ariko noneho tujye mu rwanda hashize iminsi ibarirwa ku ntoki umwaka mushya w'amashuri wa bibiri makumyabiri na kane bibiri makumyabiri na gatanu utangiye abana b'impunzi z'abakongomani mu nkambi ya kiziba mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda baravuga ko batangiranye imbogamizi zirimo kutabona ibikoresho by'ishuri nk'amakaye imyenda y'ishuri n'ibindi inkuru irambuye na gloria tuyishime
ni mu masaha ya saa neza mu gitondo ku ishuri rya koleji amahoro ryo mu nkambi ya kiziba ryakira abanyeshuri barimo n'impunzi aha harimo ishuri ribanza icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ayisumbuye bigaragara ko abanyeshuri bitabiriye itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri nubwo hari aho usanga ibyuho kuko amwe mu mashuri afite umubare muke w'abiyandikishije bamwe mu banyeshuri baganirije ijwi rya amerika uko batangiye umwaka mushya uyu ni karinganire nema wiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye na mugenzi we gafishi fabrice wiga mu wa kabiri twapanze umunsi umwe kuwa gatatu wa gatandatu ni ingenzi twagera dukwiye gufata imyanzuro tukiga neza kugira ngo tuzatere intambwe neza abandi n'abandi nkenge ishuri ryatangiye neza nta kibazo ko twageze hano nyine na n'indi mwaka gatatu bansubiza inyuma mu mbere mbona yuko nyine kwiga icyongereza ari ibintu biri bungore ko ntabwo ntabwo byangoye cyane ni ukwikaza muri iki gihembwe cya mirenge ko nagera amanota ari hejuru nkazinduka nkajya no mu wa gatatu gusa mu gutangira amasomo kw'aba banyeshuri n'abarimu bari guhura n'imbogamizi zitandukanye kwizera nshimiye n'umwarimu twasanze ari kwigisha isomo ry'icyongereza mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye imfashanyigisho ni kimwe mu bibazo bafite wenda amasilabisi nko kuba hari ukuntu nk'uharwo nyine wishakaho wenda agasilabisi gutyo wenda ibintu nk'ibyo nyine ni imfashanyigisho muri make yego ibitabo biba bihari wenda nubwo batari byose ariko biba bihari wenda umuntu akahakenera n'ibindi nyine kugira ngo wenda ubashe kubona referensi nyine ni ukuvuga ngo iyo ufite bandozi ubasha kujya kuri google ukaba wareba silabisi nyine kuri reb iyo silabisi wayireba ukayifashisha ukumva ibyiza zagakwiye kuba zihari ziprintinze zikoreshwa ku buryo ki n'umunyeshuri ayikeneye abasha kuyibona uyu mwarimu ava ko bibagiraho imbogamizi zo kuba abanyeshuri bagorwa no gukora imikoro y'abarimu babaha ni ukuvuga ngo ku mbogamizi wenda impande zombi ushobora kuba wenda uhaye abana waka wenda bitewe n'uko nyine nta hantu bashaka kuza wenda kubona ko bayikora cyangwa nta risaci nyinshi nyine ihari ihagije kumva ko iyo ni imbogamizi kubera ko nyine kumva ko bizagusaba umwarimu nyine byose kuba ari we byirute byinjiramo cyane kugira ngo babashe kwisobanukirwa bitewe n'uko risaci nyine amasilabisi ntayo ntaki wenda bikaba byagora muri ubwo buryo tugera mu mashuri atandukanye muri iki kigo cya koleji amahoro abanyeshuri bari kwiga nta makaye bafite ni imbogamizi kuri bo ayo makaye bari hafi kuyataha no kuba batarayaduhabona ariko benda kuyataha nyine dushaka agakaye iruhande ko buri kwandikaho kubera ko amakaye ari hafi kuyaduha baraduha tukaza kwandika muri ayo ngayo baduhaye twe ntabwo twari twayahabwa ubu nyine turi kwandika mu makaye asanzwe twari dufite mu yindi myaka batubwira ati tuzareba ikindi cyumweru twifashisha ayo dufite nyine tukaba turi kwandika dukwiye kuba dutegereza iki muri kiriya cyumweru kindi kimwe n'abarimu abanyeshuri nabo bageramiwe no kutabona ibitabo bigiramo kuko ibyo bahabwa ku masomero ari bike bigatuma batiga neza bijyanye n'ibitabo bya layiburari wenda layiburari ni ntoya twebwe abanyeshuri wenda ibitabo ni bikeya ujya gusaba igitabo bakubwira nta gihari mwadufasha kubyongera kugira ngo tujye tubibona dusome cyane bamwe muri aba banyeshuri twasanze nta mpuzankano bambaye ni ikibazo bavuga ko kibabangamiye kandi nta bushobozi bwo kuzigura bafite babuze iziyo nkwiye nakazajya kwipimiragiye inshuro eshatu by'ukuri iziyo nkwiye twazifatiye abangu nta no ku kigo bazituzaniye njye nabonye izitankwiye ni ikabutura gusa nabonye inkwiye ntashati mfite kubona hari abandi bana bazambaye akaba n'igihe bagutse mu bana bose batazambaye bifuza kandi ko hajyaho amashami atandukanye kuko kugeza ubu hari abiri gusa kugira ngo boroherwe no guhitamo amashami amashami bifuza amasekisiyo ni makeya hari abifuza kwiga andi masekisiyo nyine atari erifekana amigara amasekisiyo bakabibura turabisaba nyine kugira ngo muzadufashe iyo serivisi zakemuke nk'uko yabiganirije ijwi rya amerika umuyobozi w'inkambi y'impunzi ya kiziba emmanuel mutuyeyezu avuga ko ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga bari gukora ibishoboka ngo abanyeshuri babashe kwiga mu kigo abenshi ni abatangizi baje gutangira ishuri ni abana bake twakiriye badafite uniforme umva abanyeshuri batangiye ejo ni mpamvu iki cyumweru nicyo gutanga izo uniforme z'abana turarangizanya n'iki cyumweru nta mwana muto ugifite uniforme ku ishuri ni ukuvuga ngo uko uniforme zirimo zitangwa ni- n'ibikoresho by'ishuri birimo biratangwa guhera uyu munsi n'iki cyumweru cyose ibyo byose abana baba babifite birahari biri mu masito ku buryo barimo gutangira batanga n'ibyo bikoresho ibyo byose muri iki cyumweru haba harimo imfashanyigisho eh, ibitabo n'ibindi bikoresho byose barimo bifashisha byose byose birangira n'iki cyumweru byose babibonye Ku cyerekeranye no guhabwa amashami mashya mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye naho umuyobozi w'ishuri rya koleji amahoro ya kiziba yagize icyo akivugaho mugabo venuste irunga ni umuyobozi w'iki kigo nk'uko babivuze tugize amahirwe tukabona izindi nominations byadufasha bisaba muri mineduke ngo hari kriteriya bagenderaho ndumva dukorana na wa division tukababwira ibibazo dufite na minema bakadukorera ubuvugizi ntekereza ko twa- twabibabwiyeho dutegereje ko bazakorana n'inzego zibishinzwe hanyuma babona bikunda bakazaduha izo disection nk'uko imibare y'umuryango world vision ari nayo yita ku burezi muri iyi nkambi bigaragaza abanyeshuri ibihumbi bine magana cyenda nibo bamaze kwiyandikisha muri uyu mwaka kuri iri shuri muri aba harimo impunzi ibihumbi bine magana abiri na mirongo irindwi naho abaturiye iyi nkambi ni magana atandatu na mirongo itatu gusa bakagenda biyongera bitewe n'ubukererwe bwa bamwe abarimu bahigisha bagera ku ijana na mirongo itanu na batandatu naho iki kigo kikaba cyaratangiye kwakira abanyeshuri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi gloria tuyishime mu nkambi ya kiziba mu karere ka karongi
amakuru yacu noneho tuyakomereze ku bimukira bagana ku mugabane w'uburayi perezida wa senegare basiru diomaye faye yafashe icyemezo cyo gushyira imbaraga ku kibazo cy'igurishwa ry'abimukira faye afashe iki cyemezo nyuma y'umunsi umwe abagera kuri mirongo itatu na batanu barohamye mu burengerazuba bwa afurika inkuru mugezwaho na tim harris ishimwe inkombe za senegal ni kimwe mu bifatwa nk'inzira y'ingenzi ku bimukira bifuza kujya guhindurira ubuzima bwabo ku mugabane w'uburayi ariko bikarangira bishyize mu kaga ababarirwa mu bihumbi bambuka inyanja ya atlantique bakoresheje ubwato buto bwuzuye abimukira kandi budafite ubushobozi bwo kwambukiranya inyanja nyuma y'umunsi umwe hamenyekanye inkuru y'abagera kuri mirongo itatu baburiye ubuzima bwabo mu nyanja perezida wa senegal diomaye faye yarahiriye guca icyo avuga ko ari ubucuruzi bw'abimukira fayi watorewe kuba perezida wa senegal mu kwezi kwa gatatu yahamagariye urubyiruko rwo mu gihugu cye kuguma muri senegal aho kugira ngo banyurwe n'ibisubizo by'ejo habo heza babiboneye ahandi ariho hose yongeyeho ko leta ikora ibishoboka byose mu guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'akazi ku bijyanye n'abo bise abacuruzi b'abimukira aribo bashinjwa kuba aribo bateje iyi mpanuka yagize ati kuva ubu tugiye guhiga ubudahwema abacuruza bimukira kandi ahubwo bacuruza urupfu muri uyu mwaka abimukira bagera ku bihumbi makumyabiri na bibiri bavuye muri afurika berekeza mu birwa bya kanari byo mu gihugu cya esipanye ibyatumye mu minsi ishize minisitiri w'intebe waho pedro sanchez akorera urugendo mu bihugu bitatu byo mu burengerazuba bwa afurika birimo senegal gambia na mauritania aho yabonanye n'abayobozi baho baganira kuri iki kibazo
tuve ku mugabane wa afurika tuze ku amerika inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ibyinshi mu bihangayikishije abaturage bazatora mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha biravugwa cyane ariko hari n'ibitavugwa ku mugaragaro na gato kandi bihari cyane cyane mu myumvire bwite yabo kimwe muri ibyo ni ikibazo cyo kumenya niba bemera ko umugore yababera umukuru w'igihugu nibyo turebera hamwe uyu munsi mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora muri kumwe na thomas kamirindi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abagore benshi bagerageje amahirwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu ariko ntibarenge umutaru by'umwihariko mu mashyaka abiri ya mbere na mbere akomeye kurusha ayandi iry'abademokarata n'iry'abarepubulikani yihariye uruhando rwa politiki ku rwego rw'igihugu kuva kikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu bityo ku baperezida mirongo ine na batandatu bamaze kugitegeka nta mugore urimo cumi na batandatu bakomoka mu ishyaka ry'abademokarata barimo uyu wa mirongo ine na gatandatu joe biden naho iry'abarepubulikani rimaze kugiha abaperezida cumi n'icyenda barimo uwa mirongo ine na gatanu donald trump wategetse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubu akaba anarihagarariye muri aya matora yo muri uyu mwaka uretse ku mwanya w'umukuru w'igihugu abademokarate n'abarepubulikani ni nabo kandi bihariye inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu congress andi mashyaka mato mato bakunze kwita amashyaka ya gatatu ni menshi ariko nta na rimwe rirabasha gutoresha umuyoboke waryo ku mwanya wa perezida wa repubulika cyangwa ku ntebe n'imwe ya depite cyangwa ya senateri bo ku rwego rw'igihugu muri aya mashyaka abiri ya mbere akomeye rimwe ryonyine iry'abademokarate ryimitse kandida w'umugore Hillary Clinton mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu na Kamala Harris muri aya matora yo muri uyu mwaka mu byo Hillary Clinton yashyize imbere mu kwiyamamaza kwe harimo ko yari umugore wa mbere na mbere mu mateka y'igihugu wari ubonye amahirwe menshi yo kuba yakiyobora abarepubulikani bamureze ko ariyo turufu yashatse gukinisha kugira ngo abone amajwi none se byaba byaramwangirije hari abashakashatsi babikeka twavuga nk'abo mu ishuri rikuru ryitwa union college ryo muri leta ya new york basanze mu byatumye hillary clinton ataratowe hashobora kuba harimo ko hari abavugaga kubera gusa ko ari umugore ngo si umuntu ugaragara ko yaba koko perezida w'igihugu muri aya matora yo muri uyu mwaka kamara harris umugore wa mbere na mbere visi perezida w'igihugu mu mateka yacyo we nta na rimwe arashyira imbere ko aho ageze cyangwa se ahisumbuye ashobora kugera ahakesha cyangwa yahakesha ko ari umugore nyamara rero mu mitwe ya bamwe na bamwe birimo nk'uko christine emba yabisobanuriye ijwi ry'amerika ku buhanga bwa skype umutegarugori emba yazobereye kandi yandika cyane ku bibazo by'abagore muri sosiyete muntu n'iby'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo
bumva ko umugabo ari we mutware muri byose ko ari we ugomba gufata ibyemezo byose kandi hose umugabo w'igitinyiro n'icyubahiro umugabo ufite ububasha bwose ku muryango
mu bishobora kugira uruhare muri aya matora harimo icyo kintu kimeze nk'ubwoba mu bagabo cyane cyane muri iki gihe hari inkubiri y'abagore yitwa me too bishatse nko kuvuga ngo nanjye ndiho iharanira impinduka mu buryo ubutegetsi busaranganywa hagati y'abagore n'abagabo niko kelly ditmar yabisobanuriye ijwi ry'amerika nawe ku buhanga bwa skype Dietmar ni umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'abagore muri politiki cyitwa Center for American Women and Politics cyo muri kaminuza Rutgers ya leta ya New Jersey
bamwe bumva ko ubugabo bwabo bushobora kuba bujegajega ku buryo rero bishyizemo ko bagomba guharanira kwisubiza izo ngufu n'ububasha byabo bumva ko byugarijwe cyangwa batakaje
mu bindi nabyo bishobora kugira uruhare mu mahitamo muri aya matora yo muri uyu mwaka ni impinduka zigaragara mu mabarura y'abaturage abazungu nibo bwoko bugifite ubwiganze kurusha ayandi ariko abatari abazungu nibo barimo biyongera kubarusha nabyo bibateye impungenge kandi bishobora kuba intambamyi kuri Kamala Harris ijwi ry'Amerika yabisobanuje inzobere mu bya politiki Hank Shenkoff
izi mpinduka zirimo ziratera ubwoba abazungu b'abagabo noneho baravuga bati buretse gato ngomba kugira icyo nkora kugira ngo ndengere ibyo nsanzwe nzi ibyo menyereye kandi ibi nibyo donald trump ababwira
muri rusange ibipimo bya politiki bisohoka muri iki gihe byerekana ko abagore babogamiye ahanini kuri kamara harris naho abagabo babogamiye cyane cyane kuri trump bityo rero abashakashatsi basanga igitsina kuba umwe mu bakandida ari umugore undi ari umugabo nabyo biri mu bizagira uruhare runini muri aya matora
tabasi kamerindi rero niwe utugejeje ku musozo w'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tunabibutsa ko mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu aha rero ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubishoreje nshuti mwese turabashimiye cyane kuba mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika ndashimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma pira handiri na nadia taha wari ku buhanga bw'ibyuma nyine naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubashimire rero tubifuriza kandi ibihe byiza amahoro iwanyu no mu banyu